ili Nizwi rya Amerika ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda imisi yose i Washington DC turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kabiri itariki zitatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo mu Rwanda imigambwe ibiri itavuga rumwe na leta Dalfa umurinzi wa Victoire Ingabire hamwe na PS Imberakuri wa Ntaganda Bernard igice kitemewe na leta iranebagura ingingo ya leta y'u Rwanda yo gukata 0.5 kw'ijana vy'umushahara ku bakozi ba leta azokoreshwa mu kunganira mituweli yo kwivuza umushahara w'umukozi mu rwanda uri hasi noneho ugasanga kuwukataho ari ukumusonga kuko urebye ibiciro ku masoko uko bizamuka tugasanga ari kuwukataho rwose ni ukumusonga mu by'ukuri uyo ni victoire ingabire umunyapolitiki arongoye umugambwe dalfa umurinzi imbere yuko dushika kuri iyi nkuru n'izindi nkuru tubafitiye zo mu karere k'ibiyaga binini reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya aroyisi urakoze fidele tuyahere muri kongo nyene imirwano yabaye mu ntara ya ituri mu buraruko bushira ubuseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo yahitanye ubuzima bw'abantu bashika mirongo ibiri aya makuru yashikirijwe ejo ku munsi wa mbere n'abategetsi ba gisirikare muri ako karere abasirikare ba Congo batanye mu mitwe n'abarwanyi b'umuhari Cooperative pour le Développement du Congo Codeco mu mfunyafunyo y'igifaransa ku munsi wa gatandatu mu mihana ya Karangaza nk'uko byashyikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare Lieutenant Jules Ngongo Codeco n'umuhari wa politike ushingiye ku idini witwaje ibirwanisho washinzwe n'ubwoko bw'abarendu imishamirano hagati y'ubwoko bw'abarendu hamwe n'abahema imaze guhitana ibihumbi by'abanyagihugu muri icyo gihugu perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yatangaje ko naho umugera wa corona cyangwa covid cumi n'icyenda uriko urigaragaza ku muvuduko aha muri amerika hakiri kare gutangaza ko igihugu kigiye mu bihe bigoye kandi bidasanzwe yabishikirije ejo ku munsi wa mbere aho hamenyekanye ko abo umaze guhitana muri amerika bashyitse kuri batandatu bose nabo muri leta ya washington ariko bagashobora no kwiyongera abategetsi bo muri iyo leta bashikiriza ko uwo mugera wari umaze indwi zishika zitandatu ukwirakwira mu banyagihugu ariko utaboneka kuko udashobora gusuzumwa trump hamwe n'umurwi wagenywe guhangana n'icyo kiza muri amerika bakoranye ejo ku munsi wa mbere n'abategetsi b'amakompanyi icumi akora imiti akomeye ku isi ni mu ntumbero yo kurabira hamwe icyokorwa byihuta kugira haboneke urucanco gushika ubu hari abantu bashika ku ijana bagendana umugera wa korona hano muri leta zunze ubumwe za amerika
washington ijwi rya amerika
ibiharuro byasohotse inyuma y'amatora yo ku nshuro ya gatatu mu gihugu ca israeli vyahaye intsinzi umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu ku ntebe mirongo itatu n'indwi kwijana na mirongo ibiri zigize inama nshingamateka ni mu gihe uwo batavuga rumwe beni gantse we yatahukanye intebe mirongo itatu na zitatu bamaze kwifatanya n'imigambwe bacuditse netanyahu yaciye aronka intebe mirongo itandatu mu gihe gantse nawe yaronse intebe mirongo itanu na zine netanyahu aracakeneye intebe imwe gusa kugira aronke ubwiganze bwo gushinga leta nayo agashobora kuyisaba abandi mu yindi migambwe ibiharuro bije mu gihe urubanza ku byaha byo kurya ruswa netanyahu yagirizwa ruzotangura mu ndwi iza abasesangura ibibera muri israeli bavuga ko mu gihe yobasha gushinga leta netanyahu azoca agerageza gutevya ndetse no kuburizamwo urwo rubanza umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajeje kwivuna abansi mark esper yashikirije ko mu minsi iri imbere amerika igiye gutangura kugabanya abasirikare bayo bari muri afghanistan gushika ku bihumbi umunani n'amajana atandatu esper yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko amasezerano amerika yasinyiranye n'abatalibani asaba ko amerika itangura gukurayo abasirikare mu minsi icumi uhereye ku itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa kabiri yasinyiweko esper avuga ko amerika yiteze ko ubwicanyi muri afghanistan bugabanuka gushika ku masezerano yo guhagarika intambara naho ibiganiro by'amahoro hagati y'abashamiranye muri afghanistan bitekanijwe gutangura ku itariki cumi z'ukwezi kwa gatatu abakiride muri siriya basa n'abagiye gutanguza umugambi wabo wo gucira imanza abarwanyi b'abanyamahanga b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu hafi umwaka urarangiye abarwanyi b'abakiride batangaje ko batsinze uwo muhari mu buseruko bwa siriya bafashijwe na leta z'ubumwe za amerika abo barwanyi b'abakiride biswe sdf bagize imbohe abanyamahanga bashika ku bihumbi bibiri kandi biyunze n'iterabwoba bavuye mu bihugu bishika mirongo itanu ibihugu bitari bike bakomokamwo bikaba byaranse gusubira kubakira bamwe mu bategetsi b'abakiride bavuga ko izo manza zishobora gutangura hatarenze uku kwezi kwa gatatu
washington ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika amakuru tuyabandanirize n'ayavugwa mu gihugu cy'ubugiriki leta y'ubugiriki yagiriza igihugu ca turukiya kuba arico gituma amasinzi y'abimukira abavogera ejo ku munsi wa mbere umuvugizi wa leta ya, ya, y'ubugiriki ariwe steriose petsase yavuze ko turukiya ibikora mu kugurura imbibe mu gice c'uburengero abanyagihugu mu gisagara ca lesbos muri ico gihugu c'ubugiriki barihereje amabarabara aho basaba igipolisi guhagarika abo bimukira ku butaka bwabo bagabisha ko bashobora kwifatira ico kibazo mu minwe nawe perezida wa turukiya ariwe recep tayyip erdogan kuva kera yamye asaba uburaya gusangira umutwaro w'impunzi turukiya ikaba ihaye indaro imiliyoni zirenga zitatu n'ibice bitanu z'abanyasiriya
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho inyuma y'iminsi itatu ubushikiranganje bw'abakozi ba leta busohoye itangazo rivuga ko abakozi ba leta n'abikorera ku giti cyabo bagiye gutangura gukurwa ko zero gatanu ku ijana by'umushahara bahembwa akazofasha mu kunganira mituweli imigambwe ibiri itavuga rumwe na leta iremeza ko leta yishe amategeko igena umugambi wo gukata umushahara w'umukozi itamubajije asumta akabo yaraduha ibindi kuri iyi nkuru mu mezi y'icyumweru gishize nibwo minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo mifotra yasabye abakoresha mu nzego za leta n'iz'abikorera kujya bakata zeru n'ibice bitanu ku ijana by'umushahara wa buri kwezi ku bakozi babo bakawushyikiriza ikigo cy'ubwishingizi mu rwanda minisiteri y'abakozi ba leta ivuga ko ayo mafaranga azajya kunganira ubwisungane mu kwivuza minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo rwanyindo kayirangwa yavuze ko impamvu bahisemo gukata abakozi ba leta n'abigenga umushahara wabo ari uko bifuza ko umuturage ugiye kwivuza ahabwa serivisi neza kandi n'ibitaro byayimuhaye ntibihombe icyemezo cya minisiteri yatangaje kigendeye ku iteka rya minisitiri w'intebe ryasohotse mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka riteganya ahantu hatandukanye hagiye kujya havanwa amafaranga yo kunganira ubwisungane mu kwivuza nyuma y'iki cyemezo amashyaka biratemewe mu rwanda irya victoire ingabire n'irya ntaganda bernard bahise basohora itangazo kuri uyu wa mbere ryamagana iki cyemezo cyane cyane mu ngingo isaba gukata umukozi amafaranga ye ku mushahara madamu woza victoire umuyobozi w'ishyaka ritemewe mu rwanda darfe umurinzi yasobanuye impamvu banenga iki cyemezo umushahara w'umukozi mu rwanda uri hasi noneho ugasanga kuwukataho ari ukumusonga kuko urebye ibiciro ku masoko uko bizamuka tugasanga ari kuwukataho rwose ni ukumusonga mu by'ukuri ntibashakishiriza ahandi hari aho yavuga gufata amafaranga kuri peteroli yacurujwe ibyo ni byo turabyemera gufata amafaranga kuri muri sosiyete z'itumanaho amafaranga kunganira ubwisungane mu kwivuza ariko umushahara w'umukozi rwose ari uburyo byakozwemo kuba ari mutoya n'uburyo byakozwemo butubahirije itegeko n'ibyo bibiri bituma tunabinenga rwose abayobozi b'aya mashyaka ingabire victoire na ntaganda bavuga ko bafite impungenge ku micungire y'aya mafaranga n'abajije ingabire impamvu batekereza ko aya mafaranga azacungwa nabi kandi bitaratangira no gushyirwa mu bikorwa kiriya kigo cya csb amafaranga ashyirwamo ni menshi cyane ari amazu yabo ni igishoro cyapfuye ubusa kuko ari amazu yabo ntakorerwamo ni ukuvuga ko nta nyungu abyara kandi nyamara abakoresha amafaranga yatanzwe nyine n'abiteganyiriza ni ukuvuga ko icyo kigo gifite imicungire mibi nureba mu maraporo y'umugenzuzi w'imari uzasanga icyo kigo banyirizamo imitungo cyangwa bacunga nabi bya rubanda ariko sindumva uzi ko perezida wa repubulika aravuga ngo hari ijambo akunda gukoresha ngo rya accountability none se niba avuga accountability icya kigo cya rss kigaragaza igihombo buri ntihagire umuntu ubibazwa nicyo gituma nizo mpungenge dufite niba nta muntu wibazwa rero efuperi ni ishyaka rya moteri nuko rizwaho ayo mafaranga rye itangazo mifoto yashyize ahagaragara rivuga ko mi- minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo imenyesha abakoresha bose mu nzego za leta kabiri igika cya cumi akatwa n'umukoresha ku mushahara utahanwa n'umukozi usibye umushahara w'abakozi ba leta uzaza kunganira mituweli do sante iteka rya minisitiri w'intebe risobanura ahandi hantu hazakurwa amafaranga yo kunganira mituweli do sante harimo amafaranga azajya akurwa aturuka muri leta arimo miliyari esheshatu azajya aturuka mu ngengo y'imari ya leta ya buri mwaka iri teka risobanura kandi ko mirongo itanu ku ijana by'amafaranga yose atangwa mu kugenzura imiterere y'ibinyabiziga acibwa abakoze amakosa mu muhanda asanzwe yishyurwa polisi y'igihugu nayo agiye kujya agenerwa kunganira mituweli do sante ikigo cya leta gifite ubwisungane mu kwivuza mu nshingano zacyo nicyo iri teka riha ububasha bwo gukora ubugenzura rigamije kumenya ko inkunga yishyuwe yabazwe uko bikwiriye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Kuri indi nkuru yerekeye u Rwanda mu Bufaransa abagize amashirahamwe Communauté Rwandaise de France hamwe na Ibuka France barahamagarira perezida wa Sena y'Ubufaransa kudaha urubuga abo bavuga ko bahakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu nama itegekanijwe mu ngoro y'urwo rwego ku wa mbere w'indwi itaha urwandiko rwatangujwe muri iyo ntumbero kuri internet ruri hafi yo gushika ku bantu ibihumbi bitatu inkuru y'idonido na Venuste Nshimiyimana ari mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza iyo baruwa itanga impuruza yandikiwe perezida wa sena y'ubufaransa gerard larcher n'abandi basenateri babiri gerard longue uhagarariye agace ka meuse na alain richard uhagarariye akarere ka val d'oise umuryango w'abanyarwanda wo mu bufaransa communauté rwandaise de france ufatanije n'ishyirahamwe ibuka ryo mu bufaransa naryo baravuga ko batewe impungenge n'inama iteganijwe kuzabera mu ngoro ya sena ku wa mbere w'icyumweru gitaha ibiganiro bizahatangirwa bizaba birasa ku ngingo bise l'afrique des grands lacs 60 ans de tragiques instabilité umuntu agenekereje yagira ati akarere k'afurika yo hagati imyaka mirongo itandatu y'intugunda zoretse imbaga itegurwa ry'iyo nama biravugwa ko rishyigikiwe na dr mukwege umunyekongo uheruka guhabwa igihembo cya nobel y'amahoro ndetse na académie des sciences d'outre-mer ikaba igamije gusesengura intambara zabaye mu karere k'ibiyaga bigari mu myaka mirongo itandatu ishize hifashishijwe impuguke hakanasesengurwa inyungu za politiki n'ubukungu abaharanira kuba ku isonga n'abashobora gutuma ibintu bihinduka mu karere bamwe mu batumiwe muri iyo nama ariko nibo bakemangwa maître richard gisagara umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda bo mu bufaransa abantu dukemanga muri iyi nama iteganyijwe kuba ni navugamo cyane cyane abantu babiri aribo bigaragaje guhera kuri uyu munota eh, kugeza kuri uyu munota mu bijyanye no guhakana gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ubwo navuga nka charles onana na charles onana na judy river abo akaba ari abantu impamvu ari bo mvuze cyane ni uko ari bo babyanditseho n'ibitabo ubona bameze nk'aho ubuzima bwabo nta kindi babuha- basigaye babukoresha muri iyi minsi usibye kwandika gusa no gukora ibyitwa ngo ni ubushakashatsi budafite agaciro ah, kugira ngo babashe guhakana jenoside yakorewe abatutsi hari n'abandi nanone ubwo navuga nka nka uyu mugabo wahoze ari ah, minisitiri hano mu bufaransa iber vedrine ariwo muntu hashize iminsi cyane bigitangira nyuma jenoside ikirangira hatarajyaho amategeko mu bufaransa yari ihakanaga burundu ariko ubu ngubu muri iyi minsi ntagatinyuka kwihakana burundu ariko azana icyo bita teori double jenoside ni ukuvuga ngo habayeho jenoside ebyiri abandi bazafata ijambo muri iyo nama ni jean marie vianney ndagijimana umunyarwanda wigeze guhagararira u rwanda mu bufaransa ndetse akaba yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda nyuma ya mirongo icyenda na kane ndetse na yohani swinen wahagarariye ububirigi mu rwanda mbere ya mirongo icyenda na kane icyo umuryango w'abanyarwanda bo mu bufaransa ndetse na ibuka france basaba si ukuburizamo inama ahubwo barasaba ko hatatumirwa abakekwaho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi maître richard gisagara urebye neza iyi nama nubwo bwose ifite irindi zina nubwo cyitwa ngo ni inama ijyanye no kuvuga ku bya jenoside ikigamijwe ni ukuvuga gusa kuri jenoside urebye uburyo ikozwe urebye abayiteguye urebye n'uburyo iri organize kuvuga ngo ngo tugiye gukora inama ku bijyanye n'intambara zabaye muri muri kara karere ka afurika ubirebye gutya wagira ngo nicyo bagamije oya ntabwo ari cyo bagamije biragaragara yuko ikigamijwe urebye reputasiyo y'abayitumiwemo abayiteguye abayorganiza uburyo bikorwa nta kindi bagamije wakandida se gupfobya jenoside yakorewe abatutsi twebwe icyo twandikiye uyu munota twandikiye hari petisiyo yabayeho imaze gusinywa n'abantu barenze ibihumbi bitatu kuri uyu munota hari amabaruwa la communauté rwandaise de france na ibuka zambikiye perezida wa sena ni ukubabwira yuko dushaka kumumenyesha yuko iyi nama iteguwe n'ubu bwose mu izina rivugwa atari izina rigaragaza ko ari jenoside y'abatutsi bashaka guhakana ariko nicyo kigamijwe turamusaba rero yuko yakora ibiri mu bushobozi bwe kugira ngo iyi ngoro ya sena itaba ingoro ihariwe ihawe abantu kugira ngo babashe guhakana jenoside yakorewe abatutsi niba abona nta bundi buryo bwatuma bitabaho usibye kuyihagarika yayihagarika icyo twifuza twebwe ni uko iyo ngoro ya sena itakoreshwa kugira ngo ibe ahantu abantu baza guhakana jenoside yakorewe abatutsi abasenatori bumvise impuruza batangiye gusubiza witwa arno baze wo muri validoise yatangaje ko yasabye ibisobanuro bihagije perezida wa sena kandi yongeraho ko uburenganzira bwo kuvuga icyo utekereza abasenatori bafite butababera urwitwazo rwo kunyuranya n'amategeko y'ubufaransa ahana gupfobya jenoside cyane cyane ko perezida emmanuel macron yashyizeho itegeko ryemeza ko ku itariki ya karindwi buri mwaka hazajya hibukwa jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ejo kuwa mbere urunanukira burundi rugizwe n'imigambwe itatu rwatanze domisien ndayizeye yarongoye uburundi hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ngo arubere umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu burundi ndayizeye yamenyesheje ko aramutse atowe yogarukana umwizero mu barundi n'indongozi nk'uko byari byifashe ku ntwaro mfatakibanza aho abategetsi bashira imbere ineza n'inyungu vy'igihugu aho kwiyumvira ku migambwe yabo eroje wirikaneza dufite ibindi kuri inkuru ahejeje kwemezwa n'imigambwe kanake pajude na fedesi izunanukira burundi domitien ndayizeye yavugiye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu kiganiro y'amenyeshamakuru ko ari ibanga riheberwa n'ahandi atari kwemera rino banga rikomeye iyo atabarajwe ishinga n'ineza y'abarundi ku bwiwe bagezaho umwansi ashaka mu bisata by'ubuzima bwose niko kuvuga muri make indunduro y'uko abona igihugu yizeye kuramutswa cokogorora nuko dukeneye ko ngaha mu gihugu haba umwuka mwiza hagati y'abarundi hagati y'abanyepolitike utuma buri murundi yumva yuko ari mu gihugu ciwe yuko atazozira ico avuze yuko atazozira iciyumviro ciwe yuko atagenda arangaguzwa ngo nuko atari muri uwo muriya mugambwe yuko hazogera igihe buri umurundi agenda ashira mu ngiro icyo yumva ashoboye uzi kwiruka yiruke agende muri competition internationale mu engineer aze ngaha duhingura utuntu nyatwo mwebwe abanyamakuru muduha amakuru waswasuye ntibabagire nka kurya bahaguruka bakagenda bariko baratara amakuru naho iyo bareye intambara bagaca bagira ngo mwariko murakobana bagaca baterera mu mbingo buri muntu akubahirizwa mu gikorwa ciwe uwo mugabo akunda gutwenza n'igihe yatwara uburundi yavuga ko ataco bimutwaye niyava ku butegetsi azosubira gufata tubona visi akaja kwikorera utwiwe ubona ko asanzwe ari n'umudandaza akanaturuka mu ntara y'akayanza benshi bakunze kuvuga ko abahobowe nk'urucuruzwa mu maberebere amaze kubaka igorofa y'imuzambere nini bujumbura naho akayita agakioske naho ataratanga kwiyamamaza yagarutse ku vyo yagezeko ku ntwaro mfatakibanza na perezida pierre buyoya yibaza ko n'ubu bigikenewe kurusha mu gihugu mu kiringo cy'imfatakibanza muraza abarundi ukuntu bari bamerana abahutu abatutsi abatwa nambarwa ariko ukuntu twakoranye na giti mpoze twarakoze ku buryo imigambwe cumi n'indwi twari kumwe turafata umwanya wo kuganira na buri mushikiranganji yari yarungitswe n'umugambwe wiwe mu mitwe yabo bafise ibindi vyumviro bihuje n'umugambwe wabo twarafashe umwanya wo kubasigurira kugeza igihe bose duhurira ku kintu kimwe gukorera igihugu ivyo bintu bara byumvi bwa kabiri murazi tugitangura ikiringo cy'imfata kibanza imitima y'abarundi ukuntu yari imeze kwiyumva yuko uri umunyabururi munyamurambya kwiyumva yuko uri umuhutu umututsi umutwe ufate umwaka w'ibihumbi bibiri bibiri na rimwe tugitangura icyo kiringo cy'imfata kibanza nta karusho kari gahari kari gahari kanyaye ku buryo ngira ngo n'ibisigarira byako nibyo tugendera kuno munsi domitien ndayizeye yavukiye mu ntara y'akayanza mu buraruko bw'uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na rimwe yarongoye Burundi hagati y'ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na gatatu n'uk'umunani ibihumbi bibiri na gatanu inyuma y'amezi cumi n'umunani yari amaze ari cegera ca perezida buyoya ku ntwaro yiwe igeragezwa kiruta ibindi cabaye ubwicanyi bwahitanye abanyamurenge bari bahungiye ku butaka bw'igihugu yaramutswa mu gatumba hafi y'umupaka wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho mu ijoro ryo kuwa cumi na gatatu ukwezi k'umunani ibihumbi bibiri na kane abarenga ijana na mirongo itandatu bagandaguwe bunyamaswa bamwe baturiwe canke batemwe amasanamu yiwe yifashe ku matama mosoza agenderanira mu maso imbere y'ibiziga ya ku isi yose mbere hari n'abayakoresheje mu ndirimbo nyinshi z'ugucura intimba bibuka abanyamurenge inyuma y'umwaka uri iminsi itanu gusa abisikanije na pierre nkurunziza bwana ndayizeye yatawe muri yombi akurikiranwa ko icaha co gushaka guhirika ubutegetsi yafatanywe na alphonse marie kadege yigeze kumubera icegera baja kwezwa mu kwezi kwa mbere ibihumbi bibiri n'indwi itariki yako ya cumi na gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ndayizeye yari yaserukiye umugambwe sahwanya frodebu mu matora y'umukuru w'igihugu imbere yo kuyisokoramwo n'abandi banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bagize umugambwe cnddfdd ko bamaze kuyiba bayivuze bafatiye ku vyo bari babonye mu matora y'ibanze ku ntwaro yiwe uwo mugabo azuzuza imyaka mirongo itandatu n'icenda ku itariki ya kabiri ukwezi kwa gatanu kuza yagerageje kunga abahutu n'abatutsi abifashijwemwo n'abakuru b'ibihugu vy'akarere nka yoweri kaguta museveni wa uganda hamwe na william benjamin mukapa wa tanzania ubwo bwoko bubiri bufite ibitigiri vyinshi mu burundi bwari bwasubiye gucanamwo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu hishwe umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yatowe n'abanyagihugu marikio ndadaye mu nyuma hanavuka imihari yagwanya ubutegetsi bwari buhari bwafatwa nk'ubw'abatutsi domitien ndayize anibukirwa kandi ku nguruhasha zo gutuza ubusuma bufatanye n'ubwicanyi bwari bwiraye ku mugwa mukuru bujumbura eroje urikaneza ijwi ry'amerika tukiri kuri iyi nkuru inyuma y'aho domitien ndayize yagenywe n'urunanikira burundi yarahaye ikiganiro mugenzi wacu frederic nkundikije araheza aravuga imwe mu migambi afise abona ko izomushira imbere y'abandi batari bake bari kubarondera kwitoza intumbero nyamukuru bwa mbere na mbere ni ukunywanisha abarundi kubungabunga amahoro n'umutekano kunywanisha abarundi kugira umutekano ukwiriye abarundi bishire bizane kugira ngo bashobore kuja ku kivi bashobore kurangura ibikorwa nyamukuru murumva rero yuko intumbero ya mbere ni ukuri ni uko abarundi bashira umutima mu nda bagashobora kuja ku kivi naco gituma umukuru w'igihugu agomba kuzoba hari n'abazoba bamufasha bagomba gufata intumbero yo gushira abarundi ku kivi kugira ngo uburundi bushobore gutera imbere raba nawe uravye ubushomeri buri ngaha muri iki gihugu nijya nabo abaniverisiteri basigaye birirwa batwara imiduga y'amatagisi abaniverisiteri bize ibintu bikomeye nta kintu bashobora kwimarira mu gihugu tubona yuko gikenye cyane ari amabarabara nta kigenda ari ibyerekeye uburimyi nta kigenda abo bose barashobora kujya ku gikorwa bakakirangura igihugu kigashobora gutera imbere ariko nk'abakirimo mushingana ndayizeye abanyapolitiki bose bariko baritoza iyo niyo migambi bashira imbere kugabanya ubushomeri gushyira abarundi hamwe bagasubira hamwe eka no guteza imbere igihugu iyo migambi yose niyo abandi banyapolitiki bafise ikintu kibashyira ku ruhande kikabereka ko ari mwebwe mu kwizigirwa n'iki bwa mbere na mbere burya kugira ngo ushobore gutwara neza abarundi ikintu nyamukuru ni kijya kintu cya mbere cyo kunywanisha abarundi burya bijya bindi bisata byose birashobora gukorwa n'abahinga mu byerekeye ubumenyi mu byerekeye iterambere mu byerekeye ubudandaji ibyo byose abahinga bize amashuri barashobora kubishyira mu ngiro ibyo twarabibonye mu kiringo cy'imfatakibanza ariko kugira ngo ibyo byose bishoboke hakenewe intwaro ibereye burya hariho imvugo hakaba n'ingiro imvugo kenshi ingaha mu burundi ufatiye cyane cyane nko kuri aba bategetsi basanzwe bahari imvugo n'ingiro n'igishushanyo mbega ibyo umuntu abimenya ryari atari uko umuntu amaze kujya ku kivi ukabona yuko abishoboye ari nacyo gituma kahise ka buri muntu kamukurikirana kugira ngo bashobore kumwizigira icya kabiri kugira ngo ushobore gushyira ibyo byose mu ngiro ugomba kuba ufise urukundo ku barundi mbega urukundo ku barundi rugaragaza gute rugaragaza mu kubateranya rugaragaza mu kwerekana yuko abahutu ba nk'abatutsi cyangwa abatutsi ba nk'abahutu cyangwa ubigaragaza kubumvisha yuko ari abarundi bwa mbere na mbere ibyo rero ntugomba kubikora mu majambo ugomba kubikora mu bikorwa mu migambwe yagize urunani ikaja hamwe n'imigambwe mito mito itazwi cyane rwose mu burundi umugambwe mukomokamwo eka mwagizemwo uruhara ruhambaye cyane rwose frodebu nturi mu babashigikiye eka no mu matora uh, yimirije muzoba muhiganwa n'uwo mwahorana mukorana hafi muri uyo mugambwe uh, umushigantahe ngendakumana leonce ibyo ntibibateye amakenga ko ata kintu mushobora gukura muri ayo matora urubanza n'abarundi bazoruca icyo ni cyo cya mbere ndakubwiye icya kabiri byose biterwa no kugena ibyerekeye imihari ya politike imeze ngaha mu gihugu murazi neza yuko uko umuntu ari uko uno munsi siko aba ari ejo murazi neza yiporona ukuntu yari imeze kera murazi neza fodeba ukuntu yari imeze kera none ikikubwira yuko sende david ukuntu yari imeze kera ariko izoba imeze icyo ni iki icyo ni icya mbere icya kabiri mbega iyo uri kurayiraba iyo migambwe yose ukuntu yari imeze ejo bundi uno munsi ukaraba impunzi ukaraba abava muri iyi migambwe baja hariya ntabwo ubona yuko ariko abarundi bariko bararaba ibiriko biraba muri iki gihugu bakagira bati jewe hagukorera ngaha mpisemo kujya gukorera hariya ni nacyo gituma nashaka kukwibutsa nawe we yuko mu byerekeye politiki ngaha muri iki gihugu abarundi barabiraba abarundi bararaba ikiruta ikindi rindira gatoya uzobibona yuko abarundi aho bashize hirya y'ejo atari yo bazosubira yuko bafise bazofata abantu bizigiye baje inyuma cyane amasegonda mirongo itatu mu gihe nimwaje amatora urunani rwanyu kira burundi rugatsindwa muzokwemera ibyavuye mu matora akanya gato cyane rwose ego canke hoya ntabwo ari ego canke hoya nagenda neza tuzoyemera kandi twebwe dufise intumbero yo kuyemera ntituhaguruka ngo tuvuge ngo tugiye mu matora kuyanga tuzoyemera kandi turibaza yuko tuzoyatsinda domitien ndayizeye ya genywe n'urunani kira burundi kugira ngo aze yitoze ku giti cy'ubwo runani mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mukaba kandi mwahoze muri umukuru w'igihugu cy'u Burundi murakoze cyane bose ku kanya mwaduhaye namwe murakoze inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.